hera amahoro si amahoro gusa n'amahombo arahaboneka kira zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
Ah, murakoze cyane rero muri studio mwabanye nanjye Nicole Muziranenge Crispe Mizero yadufashije ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Roger Nigena yari ahagarariye ikiganiro reka nshimire abatumirwa bacu uyu munsi Ah, Amida ndagushimiye Java wakoze kuza murakoze cyane Ah, Etienne turagushimiye cyane mwakoze kuza murakoze cyane reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira ahangaha maze tuzasubira ubutaha uwiteka akomeze kubarinda
turashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda badushikirije icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'imana kuri ino saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo nanone uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri mu rwanda mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro za radiyo ijwi rya amerika i kigali mu rwanda ni eric bagira ubuso basuhuza nk'uko twari twabibasezeranije mu kiganiro twabagejejeho cyo ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa munani ku ruhuri rw'ibibazo biri mu migenderanire ku rwanda n'uburundi uyu munsi nibyo dukomeza kwibandaho mu kiganiro cyacu cy'ubushize twareberaga hamwe ibibazo bikomereye rubanda bagenderaniraga ku bihugu byombi imibano itaratosekara iyo dusangira ijambo yahaye ijambo abaturage bo mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera iburasirazuba bw'u rwanda gahana imbibe n'intara ya kirundo mu burundi aha hari umupaka muto wa munzenze abaturage b'ibihugu byombi bifashishaga mu buhahirane icyo gihe twaganiriye n'abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda abaturage basanzwe abakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi ku bihugu byombi ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge wa kamabuye muri icyo kiganiro abanyarwanda bavugaga ko ingaruka zo kutagenderana n'abarundi zabaye nyinshi zirimo ko batagihahirana nyuma y'uko ibintu bikomeje kuba bibi kubera imigenderanire nyine ikomeje kutaba myiza muri dusangire ijambo yashize byatubereye intambamyi ntitwagera ku butaka bw'u Burundi niyo mpamvu rero nk'uko twari twabibasezeranije ko tuzumva n'icyo abarundi bavuga ku migenderanire n'abanyarwanda uyu munsi twababonye mugenzi wanjye Jean Bosco Ndarurinzi ukorera mu majyaruguru y'u Burundi yaganiriye n'abaturage bo mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni yavuganye n'abaturage basanzwe ndetse n'abakoreraga ubucuruzi mu Rwanda no mu Burundi gusa turongera kwisegura muri iki kiganiro cya none nta mutegetsi w'u Burundi wabashije kugira icyo atangariza ijwi rya Amerika mu Kirundo kuri iyi ngingo ku mvo z'umutekano we mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina nakwibutsa gusa ko imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye kuzamo agatotsi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihugu cy'u Burundi hakimara kwaduka imidugararo ya politiki bamwe mu banyagihugu barwanya indi manda ya perezida Pierre Nkurunziza bavuga ko ihabanye n'amategeko kuva icyo gihe abarundi batari bake bahungiye hirya no hino ku isi ubutegetsi bw'i Bujumbura bushinja mu buryo bweruye ubutegetsi bw'i Kigali ko aribwo nyirabayazana mu bibazo bya Bujumbura ni ibirego Kigali yamaganira kure mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nibwo Burundi bwafashe ingingo yo guhagarika ubucuruzi bwagiranaga n'u Rwanda muri uwo mwaka nyine ahagana mu kwezi kwa munani minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda yatangaje ko na mbere y'uko imidugararo yaduka mu Burundi hagati ya bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu ibicuruzwa u Rwanda rwagemuraga mu Burundi byari bimaze kugabanukaho mirongo ine ku ijana ku ruhande rw'u Burundi ariko nta mibare na mike baratangaza ku gihombo cyaba kiri kuri iyi ngingo gusa rubanda bo cyane abaturiye imipaka y'ibihugu byombi bakomeje kugaragaza umurundo w'ibibazo bishingiye ku kuba ubuhahirane bwaragagaye reka noneho mo ijambo ndarurinze nabo muri komine busoni twumva uko iki kibazo gihagaze arahera ku baturage basanzwe ba ntaho nikora twebwe ducuruza inkwi ngaha ah. turaraba ukungene twopfa tukagenda tugahita tukagenda nyine tukiyahura ni nko kwiyahura tureba ukungene twogenda kwiba mu babyifitiye bakatukubita icumu ryo mu rubavu ugasanga duhomye ko tukemera nyine tukiyahura urumva n'ubundi ni rwa rupfu nta rupfu ruba rusumbaho tukagenda tukiyahura nyine tukagenda tukazitasha twagira imana ntibadufate twaja bo ku burundi tukaba turubyoye aho nihe muvuga ngo naho ku mupaka w'i rwanda mu ishyamba ry'i rwanda ku mupaka ho ubwo rero twamara kuzizana nyine tukazizana nyine tukadabiriza twakuramo iyo nusu y'ibiharage cyangwa inusu y'ubugari tugaheza rero tugateka nyine tukarya ubwo bukeye tukabunga urundi urumva in- ubwo rero twagira turahura n'abasirikare b'i rwanda bakadusambisha nyine uko biri n'uko bimeze natwe tukababwira ati ishwe twebwe burya ntimubone tuza gutasha ngaha mu rwanda burya natwe turi ko turahwera ati twebwe ni ukuri ati mushaka kuzotwicira ngaha mu rwanda rwanyu mushaka kutumara ntimuzotumarira ati kuko twebwe ni ukuri turashonje ati turareba kwiba tukemera tukiyahura tukaza ngaha mu rwanda iwanyu ubwo bakajyamo bakadusambisha nyine bakadusambisha hari nk'abasirikare beza nyine b'ababyeyi bakaturekura tugataha hari nk'abasirikare babi bagaca batujyana nyine bakatujyana nko ku ntuzenya kugi- ku ntuzenya ku murenge cyangwa bakatujyana nyine aho baba ba- bagize inkambi yabo ubwo nyine tukagenda nyine tugasamba twagera mu gihe tugataha cyangwa se bamwe nyine bakanabajyana ku bapfumu ariko bamwe bakabarekura uretse hariho mugabo hariho umugore n'umwana mu gihe giheze urumva mugabo nawe mvuga ati ni umunsi we wari wakwiye baragiye gutasha bajyana n'abandi barabafata uwo mugore n'umwana baramufata baramwi- barabica mba barabishe batabishe ntabyo tuzi icyo gihe twarategereje nyine ko baza kugeza na n'iki gihe ntiturababona ariko abandi bari kumwe baratashe bari muhira nta n'icyo babaye No. ubwo rero nyine tukaguma tubikora uko nyine muga- byarageze mu gihe nyine uwo mugore bamwiciye n'umwana turabanza turahagarara natwe turabivamo ati ari ugupfa dupfe ari ugukira dukira ubwo bigeze mu gihe eka ntawihanganira inzara burya ibintu by'inzara biragoye yego none ga mufasa ibi by'uko mudashobora kuja gutasha neza mu rwanda byatanguye ryari
burya jewe ntanguye gutasha burya ndamaze nk'imyaka ibiri ntahije nza ndatasha hari kubera hejuru y'ubuntu nyine ntashoboye nyine nti- nti- atakuntu mbayeho mu rugo burya n'ibi baza barazana burya nanjye ndimwo barananyanditse mu ibyo baza barazana burya nanjye ndimwo baza barafasha abatishoboye ubwo rero nyine urumva nanjye ubu nyine aho nta- aho ntanguriye gutasha nyine amaze imyaka ibiri ntasha izonku nyine ntasha kugeza na n'uyu munsi kubabuza byatanguye ryari mu rwanda kutubuza kutubuza batubujije mw'iyi myaka nyine iheze mw'uyu mwaka w'imbe- uheze w'imbe- w'imbere w'inyuma yego none kiretse eh, uku- ukuntu imigenderanire ita- itameze neza hagati y'ibihugu byacu kiretse ibyo gutasha inkwi nta bindi mwahomvye aba- aba- ababa ngaha mu marembo Eh, twarabihombye mu nyene urabona nk'ubu nk'ubu ngaho hakurya mu rwanda kera mu minsi ya iheze twarashobora tukagenda tugafata isuka tukagenda tugahiga akazi bakaduha akazi ku ituze tugakora bakaduhemba tugataha mugabo ubu umuntu ntashobora kurengana ngaho hakurya ku mupaka ngo ariko aragenda kugira ngo umuntu agende gukora uca ugenda ugahagarara kuri bariyeri wamara guhagarara kuri bariyeri wa wundi ashaka umukozi acaza akaba ari wenyine aca kwitora ashaka babiri ashaka icumi ashaka mirongo ibiri akakwitorera akakujyana akagukoresha yamara kugukoresha amasaha yo kugodoka akagera agaca aguhemba yamara kuguhemba n'ubundi mugadusiga indangamuntu ku mupaka bakaba bayitoye tugaca twongera babandi badukoresheje bakaduherekeza bakatugeza ku mupaka hanyuma tugatora ibyangombwa byacu babona turabitoye tugaca tugenda bakadusezera tugasezerana nabo bakisubirira inyuma Ah, mwebwe hano mu marembo ikintu kubera iyi migenderanire itifashe neza kera ibintu bikimeze neza ab- abanyarwanda n'abarundi bagenderanira mwabaho gute twebwe abanyarwanda n'abarundi twarahuza twarabana twarashyingiranye abakobwa bacu bamwe bari mu rwanda ngaho hakurya ku munzenze abandi bari za ruhuha n'ahandi mugabo imigenderanire yagiye kutosekara kubera ibintu by'i- by'imigumuko byabaye mu gihugu abantu nyine benshi bamaze guhunga abarundi n'abanyarwanda ntibongeye guhuza ubundi kera twaragenderanira bararima isoko tukagenda kurima isoko ku ruhuha tukagenda kamabuye abanyarwanda bakaza bakarima isoko ngaha mu marembo bagashora ibintu ngaha ku isoko tukagura mu minsi ishize byari byiza rwose aha kuri ino soko none hari hari ikintu ushobora kigaragara yuko imigenderanire itifashe neza eh, inyuma y'ivyo bihe vya politike eh, vyabaye Eh, biraboneka koko nta muntu akicaruka ngo ugere aho hakujya mu rwanda ntawe ugicaruka no ku mupaka ntawe uhagera mugabo mu minsi ishize abanyarwanda baraza ngaho ku isoko mu marembo Baka- bakagura icyo bashaka cyangwa bakadushorera imyumbati bakadushorera ibijumbu none ubu nta kintu na kimwe kikiza nawe urabibona ngaho ku isoko nta kintu na kimwe kigihari ngaho mwebwe namwe ibyo mwakunda gutwara mu rwanda byari nk'ibiki twebwe hano twaratwara inkoko tugatwara mm, udushyimbo umuntu- kuko umuntu ashaka amanyarwanda kuko amanyarwanda ari ka faranga kisumbuye ukagura ikaye y'umwana hariya mu rwanda kuko amakaye hariya yarazimbutse ukagura agahuzu k'umwana kutwabatwaye nabo bakenera kuza kugura ikintu ino bakaza bane bakazana nk'utuntu nabo bakagurisha nabo bari icyo bakeneye bakagitwara ubwo rero none mwebwe nk'ikintu muba mwifuza nk'abanyagihugu ni igiki icyo twifuza twifuza ko imigenderanire yo- yokongera ikagaruka nka kera aba bategetsi batwara ibihugu bakumvikana bakugurura imipaka umunyagihugu muto muto akaronka ajya guca ingero nk'uko uyu mukenyezi bivuze ati mu rwanda hayadutunze naho twajya guca ingero n'uno munsi urumva ko bagenda nibo bakagenda bakarima ariko ntibagira umwumvikano iyi mipaka bayi- bayugurure hanyuma umwe wese agende mu gihugu tacyo yinona tacyo yipfuza ashikemo utakwinona Ego, mufasa murega mwitwa ni mutwidondora nitwa miburo jakirine hano mukora iki turarima Mbe- mwebwe namwe mwotubwira ingene iyi migenderanire itifashe neza hagati y'ibi bihugu byacu ingaruka mbi yoba yarabagiriye Eh, ingaruka mbi nyine turayifise ko twebwe twagenda nyine tugakorerayo utuntu tukatuzana tukaturya ubu urabona ko bugaye umuntu nyine no kuguma ngaho nyine inzara nyine ikemera nyine ikamwica nta yundi ubwa mbere twashorayo n'ibintu ari nk'ibiharage inkoko ihene byose umuntu agatwarayo nyine bakamuha agafaranga kaboneka none ubu rero kubera bahugaye inzara nyine n'irimo iratwica twasaba yuko bohugurura tukaza turashurayo utuntu na- n'abakene nabo bakagenda gukorayo nta bintu hari uwavuze ngaha ikibazo c'inkwi mufasa ikindi rarosa jewe nosaba nyine ko u rwanda n'u burundi bwokumvikana nyine abakene nyine tukaza turagenda mu rwanda tukaza turikorera tukaronka nyine ibitubeshaho kuko bigenze gutyo abakene bona hahonera kubera iki umuntu yogira inzara kuko inzara ikoresha ibintu byinshi ugasanga umuntu aragiye mu murima wa nakayirimiye kandi nawe nkumbure yawurimye awushaka abu- awubabaye ugasanga umuntu arimwe arakobanka kumbati ko guhekenya cyangwa akajumba ko guhekenya ugasanga bariko baramukubita icumu ryo mu rubavu cyangwa ugasanga bariko baramuyerereza cyangwa bamujyanye kumupfunga ubwo ariko arazira iki mu bintu by'ubukene byo kutagira ikintu yiha n'icyaho umugenzi mwebwe ndi mutoya cyane no hasi sinaje ntabibangamo urumva muga gusa urabye twa- turabigiramo ingorane cyane kubera turonka ukuntu tubaho neza nk'ubu tubaho nabi nk'aha i Burundi nta n'akazi dufise nta mashyirahamwe turimo nta nta muntu ufite kuba bavuga ngo ndakora iki n'iki urabona ikintu gitunze ni kujya mu ndimiro urabona ikirere kirakunda kwanga tuka- izuba rikaka rigapfa tukaja hirya mu Burundi aho hiyo gatoya kurondera ubuzima naho nyine ugasanga naho nyine nuko nabo bararira ugasanga ikibazo ni kimwe ni ukurira yuko imigenderanire ihagaze hagati y'u Rwanda n'igihugu cyacu cy'u Burundi ugasanga ikibazo dufite ni kimwe ugasanga tubayeho nabi mu buryo mugabo habayeho nko kuvuga ngo bara- baraguruye turagenderaniye twabaho neza cyane ko tubona kwishima kuko bamwe twarimanira ugasanga turaronse amahera umuntu yakorera nayo amajana atanu ugasanga araronse igitunga abana none nk'ubu urashobora kubona kwirirwa nk'ubusa cyangwa ukajya rimwe ku munsi nabyo uzanahaza ukongera ukaryama ejo ukongera ukarondera icyo gihumbi umurunda guhaye igihumbi ngo gikorere ni ukuvuga nta n'inusi ubugari ufite nk'umuryango y'abantu batatu urumva ni ukuvuga mukora ko nta nta no guhaga musaba kuronka ya nusi nyine nk'ejo mu- ku mpamvu ziturutse kuri iyo migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi iyaba bimeze neza tuba turya bihagije none n'ibyo ukunda ubu dufite ingorane nyine zi- ishingiye kuri izo mpamvu z'uko u Rwanda n'ubundi bufitaniye ikibazo inyishu ku bwawe yoba iyihe nishubwanije ikintu nifuza hagati y'ibihugu byose nifuza ko bafatana mu nda bakaganira bakugurura imipaka tukagenderanira na kare burya turi bamwe urabona tunahuje n'imvugo nkuko bigusanye ari ibintu bi- bicana mu bantu umugambi kosha niba cabigira akarande ngo bibe k'abanyagihugu tugomba kuhapfira boraba ukuntu babikemura bakugurura tukagenderanira tukongera tukabona amahoro tukabona n'ubuzima bwo kubaho neza nicyo kintu cyo je nifuza ku ruhande rw'iwanje nibaza n'ubundi murundi wari wese ari ngaha yo- yovuga ko ikibazo twogihurira ko ndazi ko benshi ijana ku ijana usanga duhuje ku kibazo- ikibazo kimwe muracyateze amatwi ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho tureba ibibazo by'ingutu bishingiye ku kuba imigenderanire y'u rwanda n'uburundi imaze imyaka isaga ibiri yarahagaze kuri mikoro muracyumva eric bagira ubusa i kigali mu rwanda niba uhuje amahanga niba ubumbye imiryango nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza agatima impembero wibaze nawe bambe mubano mu bantu ku mubano mu bantu
umunyamakuru ndarurinze amaze kumva abaturage basanzwe bungukiraga mu migenderanire y'ibihugu byombi yaganiriye n'abacuruzi boroheje mutama tuganira mwe twidondora jewe nitwa nari nkabona pasikari wo muri komine busoni wo mu ntara ya kirundo mutumba umutumba ni mu gatare Mm.
we tugusanze hano Mu- muri ruheha Ego.
segiteri ruheha tugusanze hano muri iyi soko ya ya Ya marembo Marembo.
mwebwe iri soko muyicururizamo iki jewe ncururizamo impuzu nizo ncururizamo ndabona urahumuye umaze nk'imyaka ingaho ucuruza impuzu jewe natanguranywe na bagaza ku gihe cyaho bagaza atwaye yasimbuye micombero niyo natangura ku- kurangura impuzu nazirangurira i bujumbura mu kuva ngaha a- nafatira imodoka mu kirundo icyo gihe imodoka twatanga amahera igihumbi n'amajana atatu hakiri ibarabara ry'iburyo se kugira ngo hari i bujumbura icyo gihe ni kera birakomeza ku gihe cy'intambara ndadaye hose nacuruza tumaze kuva mu buhungiro ibintu byaragiye nongera ndasubira natangura buke buke n'ubu nibyo ndi mu gakeya umaze guheza kurangura i bujumbura mu nyuma eh, ko benshi ngaho bavuga ko barangura mu rwanda wowe waragiye kurangurira he?
Eh, naraharanguriye hakiri inyuma y'intambara nararanguyeho iminsi mikeya hanyuma byanduka biragorana kubw'imipaka ndaheba no kumvungira baramvungiyeyo mvuye nca ndaheba yego bavuga sinukire ku iduwani uwo munsi nari nciye mu kigeri banshubije kamabuye dusubiza ku iduwani cyane ndahebayo kuko muri inzira zagenze nabi hari akarusho karimo kurangura mu rwanda yego karimo kuko ibintu twahakura byarunguka Ka- kuko hari hafi nta tarasiferi ndende nta tarasiporo ndende byagira uno munsi none inyuma yaho byifashe gute uko byifashe udanaza guhora asubiye inyuma abantu bose barahombye utwo dutora tudutorera mu masanganzira niho biza biva bivuye i bujumbura bikaza kujya no bifite amatike maremare ni naho tugaca tujyana amakori y'amakomyine tugasanga nta kigenda bitewe n'uruzuba n'inzara kuko abantu bashonje isoko rero riracumbagira nta kigenda aha turabona muri iyi soko hariho ibitanda bitari bike bigaragara hari abantu baba barahevye kudandaza yego barahebye ubutunzi bwarasubiye inyuma bwo ngaha kandi hose muri iyi ntara ya kirundo ahenshi mu makomine ya busoni kubera uruzuba n'inzara ubutunzi bwarasubiye inyuma nicyo gituma abantu batakidandaza nta gatahe karagiye ntibahevye kubera bataronka aho baca mu kurangura oya no kubera ubukene agatahe karaheze none mwebwe mushikanye impuzu ngaha eh, zigashika ku ibeyi ku itike niniya Mm.
aba muraheza mukaronka ababashorera neza oya ni buke buke kuko nta mikoro utwo tuzanye turadandaza tukanahombesha ariko abantu bikaguma bibagora kubera uburyo buke mwebwe uno munsi ntimugishika mu rwanda n'ingaruka mbi zikaboneka zo ku mipaka ico mwosaba ni iki?
icyo dusaba dusaba ko nk'ibihugu bigenze neza ko abakuru b'ibihugu bamaze kumvikana imipaka ikugururwa turibaza ko ubutunzi bwacu bubandanya bugatera imbere nk'uko bwaho tumaze kugendera hirya no hino tukagenderana na- n'imipaka yo hirya no hino byoca bigenda neza ubutunzi bwose kwiyongera ego mutama ndabakengurukiye cyane Mm, murakoze ariko ndabona umengo urudandazwa uracahembeye aya no guhembera ni gake gake none ngaha mfise aka- ibiro mirongo itanu by'ubufu bw'umwumbati nje ndahembera gake gake kuko nabuze uko ngira nyene sinokwicara burundu mugabo ngaha ah, ndandaza aka- ibiro mirongo itanu by'ubufu bw'umwumbati nkadandaza na- n'ibiro cumi na bitanu by'umunyu usanga ibyo ni ugufasha umuryango kugira ngo turabe ko tworamuka naho ubundi bwa mbere njanye nk'impene zibiri nakorera ibihumbi cumi na bitanu cyangwa icumi by'u rwanda navunjisha mu marundi nkaronka mirongo ibiri na bitanu kubera icyo gihe yarakivunja amajana abiri n'ibiri none ubu u- ubu ahantu ndabura uko ngira nyene nkamera nkaja mwibi ahantu ndi buce inkoko sinoje mu burundi kuzirondera honyene banabonye urimo uragura inkoko bavuga ko ushora i rwanda ubu nta kintu na kimwe dukora turicaye ku nyene vyiza buguruye kabisa n'ibisino bigumamwo buguruye naca nisubira mu kazi kanje nakora ko kujana udukoko n'uduhene niko kazi nakora ubwa mbere ibintu bigiyemo kubera nabuze uko ngira yego murakoze yego murakoze namwe ingorane twari dufite ni uko akarusho kari gahari twajabuka mu rwanda tugakurayo tudandaza mugabo mu gihe ubu hugaye ntabwo twinjira neza ntabwo twinjira neza Eh,
ntabwo mwinjira neza mudusigura ingene mutinjira neza twebwe igituma batinjira neza ntabwo ari twebwe biva ku bategetsi kwinjira biragoye gusohoka nibyo bigoye rwose winjiye urinjira muga gusohoka mukubitanye n'umutegetsi uca uvuga amajyo winjiye ukuntu winjiyeyo wowe none mu rwanda wakura yiki wajana yiki
mu gihe baba bakeneye nk'ibiharage ibigori byaba ngombwa nyine yuko hariho ibeyi nziza iruta iyo ngaha iwacu ibu- i burundi wajabukanayo kugira ngo wunguke uronke n'umusoro wa leta uvuye mu kuvayo naho bibaye ngombwa nk'aba twe usanga tudandaza ibintu bigenda bitandukanye urazana utwo tomoja kubera homoja ariyo izimbutse rwose mu rwanda n'ibindi bidandazwa bigenda bitandukanye mu burundi usanga bizimvye wotubwira none uruhombo mubonamwo n'uruhu
tw'uruhombo tubonamwo ni uko ata kintu tukivanayo kandi ata muntu ata muntu akijayo wanashaka kuko n'abajayo baba bafise vyangombwa Eh, nibwo ruhombo tubona nk'ubu twebwe ba- abantu bato bato ntituronka ivyangombwa vyo kujayo nico nibwo ruhombo dufise yego none mwebwe ho ngaha kugira muronke ibyangombwa mubitora he twebwe kugira turonke ivyangombwa biba ngombwa yuko tugenda ibujumbura tukaja gutora lisepase cangwe pasiporo niyo sipejere wanashaka kubagenda guhi- kurangurayo nk'ibibido niyo bakoresha sipejere ufise akarusho naho uragura pasiporo bikuvako canke lisepase abundi afise nk'ikibazo co- co kuronka ibyangombwa kugira aje kwihahira abantu benshi barafise ikibazo nyene cya- cyo kubera babitorera tu yego tubwira ikibazo mugira mwebwe mu kurondera ibyangombwa no kurondera ibyangombwa ikibazo gihari ni uko umuntu ahinda guturira amateka agenda i bujumbu iyo baba babishyira nko mu ntara hoho byaba byoroshe kugira ngo uronke ibyangombwa wevye gutwara nk'amafaranga na gute icyangombwa gi- gi- ico gitonya giciriritse igiciriritse ndibaza ni nk'ibihumbi ijana cyangwa nka mirongo icenda Eh, kandi abantu ubu abantu batu- bakenya ni abantu bakenya bavuze ibihumbi mirongo icenda ico mwosaba ni iki icyo twosaba ni uko tworohereza nyine natwe tukaza turabigura mu make egera wowe wosaba iki iyo ikintu nosaba ni ko kugurura imipaka tukagenda nk'uko ubwa mbere twagenda kubera ubwa mbere umuntu yagira ku irangamuntu akagenda bakamwugururira umuntu akagenda nta kibazo nawe warashorayo ibintu waraje mu rwanda ubwa mbere twaragenda nta kibazo tugashora ibintu ariko ubu hari ibintu byinshi twahombye kubera hari abantu benshi barahora bakora ubuzi butandukanye kubera nk'abantu ngaha iniwacu batunzwe no kugenda aho mu rwanda ariko ubu nta muntu agenda mu rwanda kubera ibyangombwa bisaba amafaranga menshi kandi hariho nk'abantu benshi bahora bagenda bajyanye nk'ibihumbi icumi bagiye mu rwanda ariko ubu kubera ibyo bihumbi icumi nta cyangombwa kirimo ngo agende kubirondamo icyangombwa cyahitamo rero kubyihorera ugasanga inzara irisha umuntu icyo ngicyo cya- twagizemo ikibazo nyine ikintu ngaha coba kibuze caboneka rwose ni gike imikerekeranye n'ibyo bigori urabona ko aragenda i rwanda tukabigura nko ku gi- igitanu igi- igirindwi gutyo tukaba tuzi no tukaba tubisuza nko ku magana ine ariko ubu u- umu- kubera bako- hagenda abakenya ba- bagiye gutora byangombwa ubu ibigori birazibira babigurisha magana icyenda n'itanu magana icyenda na mirongo irindwi gutyo ariko ubwa mbere kubera umuntu yaragenda afise agatahe n'uwagira umutahe w'ibirose nkani yaragenda akazana ababosi bakamugurira aka- akaronka ko na makenya yaguye urumva ntiwe warira kugenda ufise uwo ukugurira uwo ari we wese yaronka ah, n'ay'ibiro mirongo itatu yaragenda ariko uhagenda uba ufise cyangombwa kubera iki ngaha aya bigori bihurumbirwa cyane ngaha aya mu marembo kubera ibyo ariyo njyo abantu benshi nta bintu by'imyumbati bihaba cyane cyane nk'ibintu by'ibijumbu iyo rero ibyo bigori nibyo usanga no mu rwanda bizimbutse ugasanga rero n'ibintu by'inzoga nabyo nyine nabyo barabikoreramo cyane ugasanga nyine ifu y'ibigori barayikenera cyane rwose yavuze ngo barayikenera cyane rwose ku bintu by'inzoga inzoga bakoramwo ibigori n'inzoga imeze gute bayitwa umugorigori yego bayivanga n'uburaho haruguru niho babikorera nawe uze gushyika urabe kuko bisigura ko umugorigori ugugwa gute bagura iki- icupa magana ane ubwa mbere wagura igitanu ariko ubu kubera ibigori biguma biduga ubu nabo baguma baduza kubera nyene i- bivana n'izombozi iyo mipaka yugaye kubera kubera ibigori twimbura ngaha nti- ntabwo vyotuma bajya mwuwo mugorigori ibi- ngo dusagure n'izindi ntara ziyo zitarimo ibigori burya izo ntara twe twaba dusayidirwa n'ivyo vy'i rwanda kubera du- tu- duca ziba- baca baza baraza kubipakira bitwariyo arishobora kongerako aje je ntaco nokongeraho ku vyo navuze ivyo navuze kweri niyaba leta yobi- yozovyigako sinoca ntegeka ngi- ngibikorereko ubwo yozovyigako tukaronka ukuntu natwe twogira imigenderanire vyo bamwe akarusha Ayi, abategetsi bovugana bakaraba ukuntu kuko ubu ndabona imishamirano yari ihari tubirebye twebwe abantu bato bato turabona nta ngorane nimwe twari dufise ubwoba yuko tuzohava duhunga hakaba intambara ibibazo byinshi ubu rero tubona amengo igihugu kiraterereye nk'abanyagihugu batoye icyo dusaba nyine nuko twebo twugurura aka kagira gahita k'i rwanda kaza turaja guhahira nayo y'ivyo turya n'ivyo twokoresha kugira ngo natwe duteze imbere igihugu bibaye ngombwa tukaza turatanga n'imisoro neza jean bosco ndarurinda avuye mu marembo yakomereje hafi y'umupaka gasenyi nembo uhuza u rwanda n'uburundi aha naho yahabonye abacururizaga mu bihugu byombi imibano itaratosekara bo je nitwa havugimana jean claude nkaba ndi umwenegihugu nyene wo ngaha mu mutumba wa rwibikara agacimbiri ka bishishe eh, ku mupaka w'agasenyi yego
aha ni nko ku mu- ni nko ku birometero bingahe by'umupaka ni nk'ibirometero ni nk'ibirometero bibiri uvuye ku mupaka wa nemba gasenyi Eh, ku ruhande rw'u rwanda n'uburundi nemba gasenyi warigeze kuba ukora ubucuruzi hagati y'ibihugu ego nararukora rwari urudandazwa rutoyi mugabo mu gatare gatoyi nari mfise narakorera mu rwanda nkaja mu rwanda no mu burundi nyene hose nkakora biri uko byari bimeze mbere uko byari bimeze mbere twaragenda tugaca mu buyira bwa mukato tukaja mu masoko y'u rwanda aho bita ibatima cyangwa se tukaja aho bita ruhuha aho hose twarenda guca mu mupaka tukakuraho ibidandazwa cyane natwe tukajanayo ibindi inkoko impene ah, imyaka imyimbi ikiboneka tukajanayo amasaka cyangwa ibiharage natwe tugaca dukurayo nk'ibindi bintu bizimbutseyo hanyuma uravuze uti warashorayo eh, waraja batima ukaja hehe mbega u- wakurayo iki je nk'ibintu nakunda gukurayo twakurayo ibigori icyo gihe byaba bizimbutse tukabizana hanyuma tukabisyesha tugaca turonka ifu iguze makeyi mu gihe ino byaba bizimbye rwose nkagenda nitwaje nk- nk'inkoko niyororeye cyangwa nkayirangura n'umubanyi nkaca ndonka amahera y'amanyarwanda binyoroheye ubu none ubuzima bwawe bwifashe gute ubu buzima bubura bwarangoye rwose kuko ubu njya rimwe ku munsi kandi bwa mbere nararonka n'akayi ka mu gitondo ubu nawe nyine ni ukujya kurimira umuntu ntabishoboye nyine nkicara uko umuntu yama nk'akaraka ku tuntu nja nko kumuzanira mu kirundo nkanyonga n'ikinga cyangwa se nkaguma nicaye uko nyine ni igiki mwabonye coba carabaye kidasanzwe kubera uwo uwo mupaka udahita neza ikintu kidasanzwe cyabaye kuko iyi nzara yarabayeho muri uyu mwaka mugabo ntiyigeze ingana n'inzara zose zigeze zibaho kuko ubwa mbere inzara yaratera kubera u rwanda rwuguruye tukajya gucaho ingero n'isuka wajana isuka ugakorera amafaranga amajana atanu cyangwa amajana indwi wayavunjisha mu marundi ugasuma mugabo uyu mwaka byarabaye ndanse rwose kuko imipaka yari yugaye nta hantu tujya gusumira benshi ikintu cyabaye kidasanzwe rero habayeho gupfa kwa bamwe kubera inzara amazu arasamburwa ku bwinshi bagurisha mbere benshi ubu barashumbye ntibagira aho babaye bazingazinze utuntu two kwifashisha amazu bayariye muri iyo minsi mibi twari duhitiyemo kubera imvo z'imipaka yari yugaye ubu baragaruka oya ha- hagiye hagaruka umwe umwe yoba yarasize arimye agaca agenda niwe yagarutse benshi n'ubu baragiye za cankuzo za muyinga za tanzaniya n'ahandi n'ahandi bafise uko bobaho kubera urwo ruzuba n'utuzu bakaba baraturiye n'uduparisera agaca abona nta kuntu yobayeho agaca ahitamo kugura iyo yagiye ubu uti yaba iryo zuba ri- eh, ryarase mu rwanda hahari ingorane ntizari kubanyisha oya ntizari kuba nyinshi rwose byari kugira icyo bifasha kuko urumva iyo ryaka hoho umuntu yari yaraje hakurya agasumira hakurya ikintu kizimbutse ino akakijana mu rwanda none urumva bya- byagize kwaka byasongereye isi yiwe kuko n'ubundi nta umuntu yari gutaratariza aja twemeye kuguma hamwe nyine bamwe abandi byanse burundu bararekura baragenda mu ntara zindi z'igihugu yego iyo bitaza guhurirana nuko n'imipaka yugaye kumbure ntibyari gushikaho byashitse umwanzuro in- wobaho nuko bokwicara hamwe bakaganira imigenderanire ikagaruka nk'ubu jewe uyu mudamu wanje arafise nasenge yashatse mu rwanda mugabo duherukana imbere y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nibo baheruka kuza kuturaba na twebwe tukajayo kubaraba ubu rero imigenderanire ibaye myiza kabisa kuko njya tukagenderanira tukongera tugasumiranira nk'uko byahozeho mbere nk'ubu ndazi yuko hariho byinshi bi- bino bituzimba twoca tujya kurabayo nk'impuzu z'abana amashuri agira atangure twahora mu kwezi k'umunani kugiye guhera mu kw'icenda duca tuzigura kugira ngo amashuri atangure abana bafise impuzu ibikoresho by'ishuri amakayi n'amakaramu ariko ubu u- nta namwe twohera urumva rero bibaye byiza bakumvikana imigenderanire ikagaruka imipaka ikugururwa washaka tukaza duca ku iduwani baduha utubari two bita utubari utugeto byaba byiza rwose tukongera tukagendanira nk'uko byamye twebwe tunezera kabisa mbere twatorera koyoko tukongera tukabaho neza buke buke mwari muvuze muti eh, mufite inshuti iki kibazo cyaratera ingorane no ku ku gutandukana n'imiryango Eh, carateye ikibazo gikomeye imiryango iratandukana itankanye irahebana kuramukanya ubwa mbere twaragemuranira nk'ubu jewe nasenge w'umugore wanje ubwa mbere yari yaratugendeye aranatugabira intungwa nshimiye namwe mwese mwari mukurikiye dusangire ijambo nibutsa nanone ko igihe ubutegetsi bw'u Burundi buzifuza ko tubuha umwanya muri iki kiganiro tuzabibagezaho mu biganiro byacu bitaha mukomeze mubane natwe muri gahunda z'ijwi rya amerika mwari na erike bagira ubusa naho butaha
ntacyari utamushyikira nono ku bindi mwe bambe